iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kabiri tariki mirongo ibiri n'icenda y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federic nkundikije abagomba kugandagura urya muntu ari abari mu rwanda eh, harimo mbere n'umusirikare w'umunyarwanda n'abarundi bose bari kigali ko aribo batuma abo bantu kugira ngo bamugandagure
uyu ni pierre nkurikiye umuvugizi w'igisirikare c'u burundi ibihuha kurusha kuba mukuru niba hari umusirikare wo mu rwanda bavuga ko yafashije cyangwa se ari inyuma y'ibyo bikorwa uwo muvugizi w'igipolisi cy'u burundi yakaba yavuga ati uwo musirikare yitwa runaka ibimuranga ni ibi ngibi ndetse agatanga ibimenyetso bifatika uyu nawe ni umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda bose bavuga ku kagwi k'abantu bashatse kugandagura wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro kwa perezida wa burundi pierre nkurunziza izi nkuru zose ni mu kanya inyuma yaho abantu bitwaje ibigwanisho bagabira igitero ku mujanama mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro kwa, kwa perezida Pierre Nkurunziza mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere igipolisi cemeza ko abakoze ico gitero bari batumwe n'abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda harimwo n'umusirikare w'u Rwanda Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi abishikiriza anasigura ko inzego z'umutekano zari zisanzwe zizi ko Wirinyamitwe aronderwa umwe wa polisi bacungira ubuzima bwa Wirinyamitwe yarishwe uwundi undi arakomereka cyo kimwe na nyamitwe nyene umviriza Pierre Nkunziza mu kiganiro yahaye amenyesha makuru mu kanya gaheze i Bujumbura umuvugizi w'igipolisi yemeza ko abantu bategerewe y'inyamitwe bari hagati ya batanu na cumi bamutegereye hafi yo muhiriwe muri karitiye ya kajaga komine mutimbuzi mu buraruko bushira uburengero bw'igisagara ca bujumbura pierre nkurikiye asigura ko abamurashe bateshejwe n'umwe mu bapolisi yari yasigaye acungereye urugo rwa nyamitwe n'abasirikare bari kw'ibarabara rikuru rya bujumbura gatumba rija muri kongo uciye ku mupaka wa uvira umuvugizi w'igipolisi aratubwira ivyahononekariye n'ibigwanisho vyakoreshejwe wirinyamitwe yaratahutse ku rugo rwiwe mu kajaga baca baramurasa bararasa iyo modoka yari imu- imureruye baranamukomeretsa buke buke ku kuboko abo bari kumwe nabo umupolisi umwe mu bamucungera umutekano yaciye yitaba imana hanyuma u- umushoferi nawe wiwe w'umupolisi nyene nawe arakomereka ku itako no ku munwa akaba ariko aravugwa barashe iyo modoka bakoresheje inkoho za karashinikov Eh, baranaterana grenade zishika kuri zitatu imwe niyo yaturitse zibiri ntizaturitse mu gitondo abaje umutekano bakaba bashoboye kuzitoraho Pierre Nkurikiye yemeza ko abateguye kwica w'inyamitwe bari i Kigali ku mugwa mukuru w'u Rwanda kandi bakabana n'umusirikare w'ico gihugu ni umugwi usanzwe umurondera kugira umwice abajeje umutekano bari bara- barabimenye baranafatamo bamwe hariho umusirikare umwe mutoyi yitwa kaporale nduwimana jean claude yari yigeze gufatwa afatanwa na pi- inkoho ntoyi bita pistole zibiri aca anavuga yuko abagomba kugandagura urya muntu ari abari mu rwanda eh, harimwo mbere n'umusirikare w'umunyarwanda n'abarundi bose bari kigali ko aribo batuma abo bantu kugira ngo bamugandagure uwo mbere umusirikare mutoya yafashwe eh, yari yanavuze yuko abo mu rwanda batanze amategeko ino bisheza bigashikira ku wundi musirikare w'umukoroneri yitwa dushimagize diodone batazira gangi uwo nawe nyene akaba yarafashwe ubu akaba a- aza ari mu gasho niwe rero bariya bo mu rwanda bakorana nawe ngaha mu burundi agaca ategura kongera akegeranya iyo migwi y'inkozi z'ikibi bagaheza bakaza bararondera kwica indongozi mu gitondo co kuri uyu wa kabiri hari umusirikare yafatiwe ahitwa mu Kinyinya hafi ya Kajaga habereye igitero cagizwe kuri Nyamitwe nabajije umuvugizi w'igipolisi ko uwo musirikare yari mu bateye canke ko ari umwikeko gusa abafatwa iyo hakozwe icaha nubwo woba umufashe ariko aragikora eh, urazi yuko aba afashwe ku mvo z'amatohoza mu gifaransa bavuga ngo ni umuntu wese afise presomption d'innocence nubwo womufata ariko arabikora ni ukuvuga rero ko ba- ba- bafatwa ku mvo z'amatohoza ariko abajije umutekano ntawe- ntawe ntawe bakunze kwihendako kuko siwe wenyene yoba yari muri kariya karere ari umusirikare kugira ngo ashafatwa nuko baba babonye uruhara aba yagize muri ivyo bintu igipolisi kimenyesha ko yari inshuro ya gatatu w'inyamitwe asimba umutego w'abantu bashaka kumwaka ubuzima umuvugizi w'igipolisi asigura ko izindi nshuro zibiri abajejwe umutekano babimenye hakiri kare baziburizamwo si irya mbere uburundi bwagiriza u rwanda ko rufise uruhara mu bitero bitandukanye vyakozwe ku bategetsi kuva mu mwaka uheze akarorero ka hafi ni urupfu rwa hafsa mosi umushingamateka w'uburundi mu nama nshingamateka y'ibihugu vy'umuryango wa yase yiciwe i bujumbura mu kwezi kw'indwi uwo mwaka n'ibitero vyakozwe mu ntara za Kayanza na Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2015 leta yavyegetse ku Rwanda mbere abategetsi b'u Burundi bavuga ko bafise ivyemezo ku Rwanda rwahaye ibigwanisha abana bafise imyaka iri munsi ya 18 bakanemeza ko batanze ivyo vyemezo mu ishirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo kw'isi UNICEF Eloge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
urakoze uh, wi, uh, Eloge Wirikaneza nkuko muvyumvise iyo nkuru twayiteguriwe na Eloge Wirikaneza tukiri kandi kuri y'iryo gandagurwa kugerageza ry'igandagurwa rya Wiri uh, nyamitwe igisirikare cy'u Rwanda uh, ciyamirije ibirego by'igihugu cy'u Burundi bivuga ko u Rwanda rwoba rwihishije inyuma y'umugambi mubi mubi washatse guhitana ubuzima bwa Willy Nyamitwe umuhanuzi wa perezida Pierre Nkurunziza umuvugizi w'isirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel René Ngendahimana yabwiye ijwi ry'Amerika ko ari ibintu u Burundi buvuga atabimenyetso bufise mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Eric ma, eh, Eric Bagira ubusa yavuze ko ari gushaka kwinjiza u Rwanda mu bibazo by'u Burundi reka tumutega amatwi well icyo nakubwira cyo ni uko ayo makuru atariyo ayo makuru ntabwo ari kuko icya mbere cyo ni uko twamenye yuko wiri nyamitwe ngo yaba yageragejwe kwicwa mu ijoro ryakeye ku binyamakuru ko namwese hanyuma rero ko babivuga n'uburundi ko ababaye bagiye kumwica hari aho baba bahuriye n'u rwanda mu by'ukuri ntabwo bitangaje cyane kuko nibyo tumenyeye muri iyi minsi y'uko icyo gihugu cy'igiturangisha ibibazo byacyo ayo makuru ntabwo mu by'ukuri arasa n'ibihuha kurusha kuba makuru kuko niba hari umusirikare mu rwanda bavuga ko yafashije cyangwa se ari inyuma y'ibyo bikorwa uwo muvugizi w'igisirikare w'igipolisi cy'uburundi yakaba yavuga ati uwo musirikare yitwa runaka ibinguranga ni ibingibi ibyo byakorewe muri iki gihe n'iki ngiki ndetse agatanga ibimenyetso bifatika naho kuvuga ijambo nk'iryo ngiryo utabitangira ibimenyetso ahubwo mwakabaye wenda mumubaza mwebwe muti uwo musirikare w'u rwanda muvuga mwamumuzi n'abo barundi baba i kigali baba bazi naho kuvuga ngo uwo bafashe babwira ingibi mu by'ukuri nta numva nta komantere nabikoraho kuko kereka bavuga bati umusirikare w'u rwanda n'uyu nguyu ariko nzi neza ko ntawe ntawe bafite niyo mpamvu tuzavuga n'izina ryayo rye kuba bavuga ko ari ku nshuro ya gatatu ibindi bitero bya mbere igipolisi cyagiye kibiburizamo byo byo kandi bakagaruka ku bindi bitero byagiye bigarubwa mu ntara za kayanza na cibitoke mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu kuba baguma kuvuga ko ari u rwanda ibyo byo mubifata mute murabivugaho iki ibyo ni byo natangiye nkubwira mu by'ukuri abaturanyi bacu b'urundi barashakisha uburyo bwose bwo kutwinjiza mu bibazo byabo kano mu hakoreshejwe uburyo bwose kutuduraginga muri ibyo bibazo mu buryo bwose ariko mu by'ukuri u rwanda ntaho ruhuriye nabyo byaba hafi cyangwa kure kuko ibyo byose byaravuzwe yesi ariko ntekereza kugeza uyu munsi nta kimenyetso na kimwe gifatika cyari cyagaragazwa kigaragaza urwo ruhare rw'u rwanda mwakabaye namwe rero nk'abanyamakuru mukora analysis y'iyo makuru mufata iyo own conclusions cyangwa se mufata imyanzuro yayo kuko kuvuga ibintu utabigaragariza ibimenyetso at the end of the day bihinduka propaganda propaganda rero ntabwo ari amakuru ni ni ni propaganda nyine ibi ko bije bikurikira umwe mu banyarwanda bigeze gufatwa bakavuga ko ari umusirikare wari mu rwego rw'iperereza ku mazina ya cyprien rucyahintare mwebwe ku ruhande rw'u rwanda mwise ko ashobora kuba yari umujura ibi byo byo ntabwo bishobora gufata indi sura
once again ugeze neza no kugaruka kuri iyo kesi yose cyprien kuko ntabwo byaje kugaragara ko umuntu ntaho azwi muri rdf nta n'ikimenyetso cy'ubusirikare wigeze baporodusinga nibwo nakubwiraga ni ibikuru biba biremekananyije gusa ariko bidafite bidafite ireme ngira ngo niba ubyibuka neza ntabwo bigeze bashobora kugaragaza identity y'uwo musirikare kuko nta n'uwo dufite muri kodi zacu ntabwo rero ushobora gufata izina ry'umuntu ntabwo wavuga ngo twafashe eric bagira ubusa ngo ube umunyarwanda ngo ni umusirikare wa rdf utari umusirikare wa rdf ngo uhite umusirikare wa rdf ibyo ngibyo urakwiye kwifata muri iyo kontekisi
liyetona koroneri rene ngendahimana umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda turabashimiye ku kiganiro muhaye radiyo ijwi rya amerika
murakoze namwe
urakoze Eric tukiri kandi kuri iyi nkuru leta y'u Burundi yasohoye itangazo rivuga ko eh, yaguye mu gahundwe aho yumviye ko hari akagwi k'abantu bagerageje kugandagura wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro bya perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza iryo tangazo rivuga ko iryo gerageza ryo kugandagura umushirantahe wiri nyamitwe ribaye mu gihe umwe mu ntagondwa zironderwa n'ubutungane bw'u Burundi Pacifique Ninazwe kandi ngo afite umutahe umurondera yandikiye yanditse ku kibanza ciwe ca Twitter agira ati mutegerezwa kubagira umunyota mukabahonya bose ubwo butumwa ngo yabushize kuri urwo rubuga ku igenekezo rya mirongo irindwi na kane ryo ku kwezi kwa cumi na rimwe umunsi umwe nyuma yaho inama nk'inkungu z'amateka y'igihugu cy'ububirigi imuhereye icyubahiro hamwe n'abandi bari kumwe ku igenekezo rya mirongo irindwi na rimwe ry'ukwezi kwa cumi na rimwe maze ikarenga ku bintu inama nk'inkungu z'amateka y'u Burundi yari yasavye ko abo bantu batokwakirwa abatetsi b'u Burundi bajejwe utungane bari basohoye mutahe wo kumuhagarika kuva kera ngo kuko yagize uruhara rukomeye mu migumuko yabaye mu Burundi hamwe n'ubundi bwicanyi bwakozwe mu Burundi muri icyo gihe cyose kandi ngo ah, bakaba yarakoranye n'igihugu cy'ububirigi cakiriye abandi bakoze ibyaha leta y'u Burundi ivuga kandi ko ubwo butumwa bwacishijwe kuri Twitter buje gukurikira iryo garagazwa ryo kugandagura wiri nyamitwe bije rero kwiyongera ku bindi bimenyetso kw'ibikorwa byose byo guhungabanya umutekano mu Burundi biriko bikorwa na Pacifique nazwe hamwe n'abo bakorana leta y'u Burundi kandi ivuga ko ihojeje kandi eh, yifurije imisoko myiza abakomerekeye muri ico gitero bose Eh, tukiri kandi kuri iyi nkuru umukuru umunyam- umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba ah, eh, yashikirije nawe nyene urwandiko eh, muri urwo rwandiko muri iryo tangazo akaba avuga ko ubutumwa Pacifique Ninahazwe arongoye ishyirahamwe Ifokode yacishije ku rubuga ngurukanabumenyi bwa Twitter eh, yiwe ku igenekezo rya mirongo na kane ari icemezo gikomeye cy'uko abaheruka gutumirwa mu nama nshingamateka y'ububirigi bari inyuma y'umutekano muke uvugwa i Bujumbura mu kiganiro haye mugenzi wacu Diane Ninahazwe Pacifique eh, Ninahazwe yahakanye ivyo birego atera ivyatsi kandi abakoze ico gitero tubatega amatwi icya mbere cyoce ni uko tuvuga yuko tubabajwe cyane n'ibintu by'ubwicanyi bibandanya bikomera mu gihugu abariko baricwa abariko bararaswa bose n'abana b'u Burundi baba abari mu butegetsi bwa petero nkurunziza cyangwa baba abari mu biyamirije ikiringo cya gatatu cya petero nkurunziza Eh, twumiwe twumvise aya majambo y'umuvugizi filipo nzobonariba ubwa mbere bwobwo amajambo ariko arashira ko ni amajambo yavuzwe na reveriyano ndikuriyo yitwa ko ari umukuru w'inama mpinguzamateka aho yavuga ko mu makaritiye ya bujumbura hamwe abantu bokora ko abanyagihugu bazoheza bakaronka amaparcere ivyo rero vyarahejeje vuba birandikwa muri raporo ya fdh byongera kandi birandikwa n'ikinyamakuru limanite co mu bufaransa iyo twite bariko baravuga ni twite natanze umutwe eh, wa article w'inkuru yatanzwe n'ikinyamakuru limanite eh, co mu bufaransa ikindi kintu twovuga kuri bino bintu ni uko ari akamaramasa ku bantu bitwa ko barongoye igihugu uravye kuva havuzwe ibi vy'ikuraswa vya wirinyamitwe ata n'umunsi urahera bamaze kwagiriza ubwa mbere baciye bavuga iyo fdh nyene uravye ivyanditswe ntikiriho atari inota cumi n'itanu irahera ba- barashe wirinyamitwe mu nyuma uyu munsi mu gatondo urumva uwo muvugizi wa leta yavuze izina ryanje yongera avuga igihugu c'ububirigi Eh, amasaha nk'abiri inyuma gusa umuvugizi w'ipolisi nawe avuga iby'igihugu c'u rwanda na kamara amaze kubona abantu bitwa ko barongoye igihugu bakinisha ibintu bene ibyo bakinira ku buzima bw'abantu bakavuga amakuru yose bishakiye akatohoza na ritoyi ribanje kuba iyo twita bavuga mwanditse mwayanditse ku munsi w'ejo nk'uko bari- bariko barabivuga muri ayo matangazo atandukanye iyo nkuru yasohotse mu kinyamakuru limanite itariki mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe hanyuma nanze kujya bisanzwe abandi bose babonye inkuru yanditswe ku burundi ndaheza ndabishira kuri twita bukeye itariki mirongo ibiri na zine z'uku kwezi kw'icumi na rimwe ntaho bihuriye n'ibyo bariko baravuga ajya n'amajambo ya reveriyano ndi kuri yo ariko si ivyo gusa mwabwirizwa pacifique hari kandi yuko mushaka kugumura abatari bake bagahera ngo mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nta bara batanyambika nta bara batambika uwo wese atemera ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza murazi yuko haba kuniga abantu haba kubata mu binogo rusangi haba gufata abakenyezi ku nguvu haba gukora amari yose ashobora kwibazwa bamaze kubigira ku bantu biyamirije ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza kumbesha no kunyambika ibara byo numva ari bitoyi murazi ibyo bagirira abandi barundi murakoze pacifique ninahazwe kuri uno mwanya muhaye ijwi rya amerika murakoze namwe cyane
ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro eh, mugenzi wacu thomas yagize yagiranye n'umutegetsi mu rwanda eh, kikaba cerekeye cyane cyane amapfa twavuga ko mu gifaransa ni famine reka tubatega amatwi murakoze cyane nk'uko wari ubivuze ni akarere kagize ibibazo n'izuba tukaba twaragize amafa ariko udabuka twaragobotse imana yaduhaye imvura imvura yaraguye bamwe barahinze imyaka irimo kwera ariko no muri icyo gihe cy'amapfa leta yaradufashije ku buryo yafashije aba bantu bari bagize n'ikibazo kuri ubona nta gihabazo cyambaye cyagaragayemo ariko se bwana meya imvura itaragwa nubwo yaguye nyine bagatangira guhinga ntabwo bazahita beza mufite uburyo bwo kubagoboka mufite imfashanyo mushobora kubagezaho leta nibyo nakubwiraga nubwo imvura yaguye bwose gahunda yo kubagaburira iracyakomeza bakaba bagimaze kubona nabo ibyo bahinze bimaze kwera muri rusange hari abaturage bigeze basuhuka ngo bajye tuvuge nko mu bihugu bituranye n'u rwanda kubera icyo kibazo cy'amapfa
ntabwo ari kujya mu gihugu hanze byo ntabwo byabaye ariko kuba umuntu yava mu murenge kuko no mu karere kose imirenge yose ntabwo ariko yagize ikibazo bamwe bashoboraga kuva mu murenge umwe bakajya gushaka uko aho bajya guhaha mu yindi mirenge ariko imvura imaze kugwa bose barasa nk'aho bagarutse bagiye mu mirima yabo batangiye guhinga ijwi rya amerika kuri telefone dufite ntiha bose iridofonse iridofonse wiriwe neza mwiriwe mwiriwe uherereye hehe
eh ndi kigali mu rwanda ufite akabazo eh mfite akabazo ariko ndaza kubanza no gushimira by'umwihariko meya eh ni ukuvuga ngo uyu mugabo ari mu bameya bake bashobora kwemera ko byibura mu karere bayoboye higeze hagera inzara akabazo mfite rero jye mubaza nubwo wenda inzara ihari yaba idakabije cyane cyangwa se ayo mapfa nk'uko abyita ahenshi mu turere aho nabashije kugera wenda nk'urugero nko mu karere ka bugesera n'ahandi nubwo atari cyo kibazo wenda nabonye mu bugesera ngenda baza mu turere tumwe na tumwe usanga abaturage binubira ihuzwa ry'ubutaka ugasanga niryo bashyiraho nyirabayazana wo kurumbya kw'imyaka bikaza biteguwe mu buryo butameze neza imyaka bayihinga igapfa cyangwa se igakubitana n'iryo zuba ibyo bishanga byabo bakabinyagwa bakabihingamo ibindi bintu nk'umuceri bitinda kwera wenda barabihingagamo imyaka bakavangamo n'ibyo bijuma nk'uko babikoraga mu buryo bwa kera ugasanga kimwe kirarumbye ariko ikindi kibashije gukomeza kirengeye umuturage ndabaza nyakubahwa meya ayo mapfa avuga yaba yaraturutse kuri ibyo bintu cyangwa n'izuba risanzwe kuko ntabwo ibyo ari byo byose kayonza ari ahantu hakwiye kuba inzara kuko ni mu karere kahoze ari ikigega cy'igihugu mu myaka sinumva ukuntu iyo nzara yaba yarabaye rwose adusobanurire niba hari porogaramu zo guhinga nk'uko byabaye mu bindi bice by'igihugu hakaba ayo mapfa ariko atewe n'izo gahunda adusobanurire ye iridofonse we urakoze yego murakoze cyane bwana meya murenzi rero iridofonse mwamwumvise
ariko nta kuntu twahuza guhuza ubutaka no- n'izuba ryavuye bisa nkaho we twavuga ngo guhuza ubutaka ariko fasito vuba ni ukubanza kumva guhuza ubutaka impamvu yo guhuza ubutaka ni ukubera iki ni ukugira ngo abantu mu by'ukuri bave muri bwa buhinzi bwa gikondo bwa gakondo nk'uko wavugaga nk'uko yavugaga aho avuga ngo umuntu arafata ibishyimbo bivange n'amateke bivange n'imyumbati byose mu murima umwe ndakeka ko productivity yabyo mu by'ukuri ishobora kuba itameze neza kurushaho wafata ibyo bishyimbo ukabishoreza ku bu- ku buso bumwe wafata ibyo bigori ukabuhuriza ku bundi buso nibyo bitanga umusaruro kurushaho no kugira ngo ufashe n'abaturage mu rwego rwa tekiniki uburyo bikorwa mu rwego rwo kuba eh, wanatanga iyo mbuto nziza ishobora kuba y'indobanure yatanga umusaruro ibyo ni muri urwo rwego ubona ko kugira ngo duhuze ubutaka twashakaga kugira ngo umusaruro wiyongere ku bihingwa abantu bahinga mu by'ukuri ntaho byaba bihuriye no kuvuga ngo ngo biraterwa na- n'izuba cyangwa ni- I mean, cyangwa izuba ryatewe n'iryo ihuzwa ry'ubutaka mu by'ukuri ibyo nta- nta- ntaho bihuriye na gato ariko kuvuga ngo umuturage yavuze ngo yahingaga ibyo bijumba yahingaga iyo myumbati ubu numva uburyo yabihingaga ntabwo ushobora gutanga umusaruro kurusha uburyo abantu bahingiye hamwe ku butaka buhuzwe ku mbuto irobanuye na tekinike zisumbuye ku zo kurusha izo abantu bakoresha babonye aribyo bitanga umusaruro kurushaho Eh. ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga turimo turaganira na meya w'akarere ka kayonza mu burasirazuba bw'u rwanda bwana jean claude murenzi ku bibazo by'amapfa kuri telefone dufite gaburiyeri gaburiyeri wiriwe Mwiriwe neza.
yego vuga cyane Mwiriwe neza.
yego ufite akabazo cyangwa igitekerezo Iki iki igitse noterera Ah, nuko mbona yu- nuko mbona yuko nku- nkumu- nka leta iri hari mm, ibi- ibigera hose ku ibigera hose ku mitumba hose mu aba- abene gihugu bose baba bari mm, barakwiye kuraba igituma haba haba icyerekeye amapfa n'inzara mm.
bakaraba ari intuza ari nko gu- ari- ari nko kuba umunya- umuntu yaribagiye kuraba ibi- gukingira ibidukikije dufate nk'amashamba bakaraba neza bakabikosora bagerageje gu- gukingira ibidukikije bwana meya murenzi aka kantu gaburiyeri avuze ko kubungabunga ibidukikije byo rero mwakavugaho iki mu karere kanyu mbese murakoze cyane ngira ngo no muri gahunda dufite tugomba kongera amashyamba aha ariko tunabungabunga a- a- ahari mm, muri uku kubungabunga hari mu by'ukuri ni ugushishikariza abaturage tugashaka ubundi buryo bwadufasha cyane mu byo gukoresha ibintu bitari ibikomoka ku bi- ku biti cyangwa mu bikomoka ku bidukikije mm, cyangwa niba twabikoresha tugakoresha uburyo ushobora kubirondereza aho gukoresha inkwi nyinshi tugakoresha nkeya dufashije abaturage kuba bakwiyubakira za bayogazi mm, cyangwa n'aya mashyiga yarondereza hirya no hino mu mirenge birimo birakorwa mhm, bidufasha abaturage kureba uburyo mu by'ukuri cyo cyo gukwangiza ibidukikije cyangwa gukoresha inkwi cyangwa ibikomoka ku ku biti mm.
turebe uko abantu bagerageza kubi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda amapfa mu rwanda twarimo tuganira na bwana jean claude murenzi umuyobozi w'akarere ka kayonza mu burasirazuba bw'u rwanda hanyuma rero nk'uko nari nabibemereye kubera ko bwana murenzi yagombaga gusubira mu mirimo byihutirwa turi kumwe na faustin ndikumana ni umuyobozi wa parsem ishyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ibyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama bwana faustin urahura komeye se
ndaho ndakomeye tomasi umaze kuzenguruka mu ntara zitandukanye z'u Burundi ikibazo cy'amapfa twavugaga mu rwanda mu burundi ho wasanze kigeze ku rwego rw'inzara Eh, cane cane muri ako karere nyene ka bugesera mu iwacu tuyita mu mu ntara ya kirundo Eh, urabona yuko eh, uruzuba rwatse kabisa cane eh, twarahazengurutse turahabona turabona yuko hasa n'ahantu hari i- ibice bice bimeze nko mu mu- mu- bita muri za gatete ubona kabisa yuko uruzuba rwatse kabisa ruru- ruraturira kabisa ukabona ko umengo hasi ni ubugaragwa kabisa ni ibintu bikabije cyane ubirabye Eh, aho rero u- haribonekeza twebwe rero eh, iyo iyo nzara iriya yaciye ibonekeza muri iyo ntara nubwo tutuvuga ko ibiribwa byari byinshi no mu kinono no mu- no mu- no mu tundi turere mbwa mu ka eh, muri iyo ntara ya kirundo byaribonekeje ese faustin nk'ubu ngubu kirundo n'akarere ka bugesera bikajyana bikagenda no mu buseruko bw'u rwanda aho hose haravugwa amapfa haravugwa inzara kandi ni akarere kamwe urebye hari uburyo ibihugu bishobora gufatanya bigashaka igisubizo kimwe
ndibaza ko byoshoboka cyane mu gihugu ibihugu biba bisangiye nk'u- nk'akarere nk'ibi by'uburere bwacu bwa east african community cyangwa n'ibindi barashobora gufatanya kandi inzara ifashe nk'intara imwe ya kirundo mu bisanzwe i- i- izindi ntara ziri ko zirimbuka nticuba ikibazo avete aho byabonekeye ni uko kurondera imfashanyo uva mu zindi ntara mu burundi zija gufasha mu kirundo n'ubundi urabona ko izabonetse ugasanga ari nyinshi cyane ko n'ubundi haba hari ikibazo mu ntara ariko rero ibihugu bigiye hamwe bigafata ingamba ikiboneka gusa ni uko ibihugu bya afurika muri rusange biraboneka neza ko ari byo bisa n'ibya byanegirije nk'ino tuvuga mu kirundi bisa n'ibititayeho cyane ibyimuka by'uburimyi nube ejo bundi mu matohoza baravuga mu banki nkuru y'isi yose baravuga yuko afurika ari igifise ahantu icyo bita potensiere mu by'ubuhinzi nini mugabo rero ntibahuse kuza barabijamo cyane ugaca usanga eh, abanyagihugu baho eh, ntibariko baragira ntibariko barabi- nti- ntibariko bara- bara- bara- barabigira bara- barabyi- barabyijukira umwana ugwa nk'akaronko muri kongo muri kongo yitwa uduhana imbibi hari ibintu bita amaparike indisiriyeri bariko bara agro indisiriyeri ni ukuvuga kubera kongo ifise ama- ama- amahegitari n'amahegitari manini cyane yo kurima kandi uraza abakongomani ntibakunda kurima nta n'ibyo bakunda kugira ubu rero haraje amashyirahamwe kabira yatumye ko amashyirahamwe yo muri afurika igiside nama ndabikurikirana araza amaparike indisiriyeri y'abahinga ba afurika ba- Afurika babaha amatongo manini bari- bo bashaka kurima ku buryo ngira bugaburiye afurika santarare yose hanyuma rero ba ba- ba banyagihugu bo hakurima ahubwo baja gukora muri izo parike indisiriyeri bagahembwa bamaze guhembwa rero baca baja kugura bya biribwa bizimbutse ku masoko kubera byabaye byinshi hano parike indisiriyeri kirarima ibintu by'ibigori ahandi barima ibintu by'imiceri n'ibiki kugira bare kubugaburira akarere kuko baca bazana ubuhinga bwinshi bakavomera ibintu by'amayirigasiyo bakazana amahera nyine bakagira gute hanyuma imirima igasa neza ikimbura abanyagihugu bo baronkayo akazi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kanya turasozera ah, ibiganiro byacu byo muri aka kanya ariko tubibutse ko amakuru ahanini twabashikije ari amakuru cyane cyane yerekeye eh, igeragezwa ryo kugandagura w'irinyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro kwa perezida ibirego rero bishikirizwa bivuga ko hariho ah, bagirizwa ivyo birego harimo ninazwe pacifique eka ngo no rwanda ivyo ni vyashikirijwe ariko u rwanda mu makuru twabashikije rwahakanye rwiyamirije ivyo birego inshuti mwese mukunda iradiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro rero byo muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho ah, akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese